iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda nubwo muri iyi minsi hakirimo akabazo turimo kugerageza gukemura mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe mwedirwemo basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu nako mu kiganiro muri isanga cya none
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyu munsi tariki ya mbere igihugu cya tanzania cyari cyatangaje ko ari bwo kizatangira gushyira mu bikorwa icyemezo cyo gucyura ku ngufu abarundi bahungiye muri icyo gihugu ariko ntibyatangiye nk'uko byari byitezwe kugeza uyu munsi yaba leta ya tanzania abakuru b'inkambi z'impunzi cyangwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ntacyo bavuga kuri icyo cyemezo mu kiganiro muri isanga nibyo twibandaho uyu munsi ariko mbere y'uko ninjira mu kiganiro nyirizina ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera mu gihugu cya tanzania akaba akurikiranira hafi ibibera muri izo nkambi zo muri tanzania james jovini wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe makuru ngaho washington washington tumeze neza bite mwebwe mu ntara ya kigoma muri tanzania
muri tanzania turakomeye ariko nk'uko wabivuze iyo ngingo yari yafashwe n'igihugu cya tanzania yo guhungura impunzi izikeneye zitabikeneye ndabona nk'iyashyizwe mu ngiro
hanyuma hari icyo yaba leta ya tanzania yari yavuga ku bijyanye no gucyura haba ku ngufu cyangwa se kuba bishaka izo mpunzi z'abarundi
nta na kimwe kiravugwa na leta ya tanzania nk'uko twari twabyiteze twamenya yuko uyu munsi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi ariyo iyo ngingo izofatwa yo guhungura impunzi nk'uko kangi rugora ariwe mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania yari yabimenyesheje abamenyeshamakuru mu kwezi k'umunani itariki mirongo irindwi na zitanu aho yavugana n'abanyamakuru ku murwa mukuru w'intara ya kigoma ariko kuva ubwo gushyika n'ubu nta na kimwe cyakozwe twagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi arizo nduta mutenderi na nyarugusu abarundi benshi bari biteze yuko uhaba bahungurwa ku nguvu ariko barindiriye no gushyika mu masaha atanu yo mu gitondo nta na kimwe cyari bwakorwe amashyirahamwe afashe impunzi yo yari arabandanya n'ibikorwa byayo nk'uko bigenewe hanyuma james jovini ibyo ari byo byose kuva igihe leta ya tanzania n'iy'u burundi byashyiraga ahagaragara ko bigiye gutangira uwo mugambi wo gucyura ku ngufu cyangwa se ababishaka mu burundi izo mpunzi hakozwe iki muri icyo gihe umwuka mu nkambi z'impunzi z'abarundi aho ngaho wari wifashe ute dore ko hari amakuru twagiye twumva ko hari zimwe mu mpunzi zari zatangiye no kujya mu bindi bihugu
ego kuba icyo gihe iyo ngingo ifashwe aho kangirugora yavuga icyo cyemezo abarundi baguma bicaye mu nkambi ariko ntibicaye banezerewe kubera benshi bavuga yuko icyo bahunze kitari bwakemuke kuva ubwo hari abariko baravuga yuko ba- bashaka guhungira mu bindi bihugu bibanyi nka kenya nk'izo mu- za uganda abandi bakavuga yuko bazohava bavuduka biruka bata- batamenya n'iyo bajya ariko kuva ubwo haguma ha- habaho ibihuha bitandukanye ah, bisa- bi- bi- bi- bisaba yuko impunzi zitabaho n'agateka mu nkambi ariko twa- twa- twamenya yuko iyo ngingo izofatwa kubera kuva ubwo leta ya tanzania hasheri hamwe n'ayandi mashyirahamwe atandukanye ntacyo yari bwabivuge ko n'uyu munsi twasha- twa- tu- tu- twahamagaye umuvugirizi umuvugirizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania kubera aribo bariko barategura iyo ngingo no mu minsi heza yari yavuganye n'abanyamakuru kugira bazoje mu nkambi kuraba iyo ngingo ko izogenda ariko mu- kuri telefoni tumuhamagaye ntacyo yabivuze ko yavuze yuko atazi n'ikige- ni- ni- ni- n'ikibandanya kandi ari mu bindi bikorwa mu zindi ntara za tanzania Mm.
ubwo rero ntitwamenye ntitwamenye ki- impamvu k- ya- yatumye batavuga cyo cyose ba- batagira n'icyo cyose cyo bavuga kuri icyo kubera aribo bari babitubwiye ubwa mbere Mm. hanyuma nyuma y'icyo cyemezo habayeho igitutu cy'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu hari imiryango itandukanye yagiye isohora amatangazo ivuga ko isaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera impunzi ese ibyo byaba ari bimwe ah, mu byatumye leta ya tanzania idashyira mu bikorwa icyemezo yari yavuze ko igomba gutangira gushyira mu bikorwa uyu munsi
ego ibyo byo- ari bimwe byoba bya- bya- byafashije yuko leta ya tanzania idashyira mu ngiro uwo mugambi wayo wo guhungura impunzi kubera amashyirahamwe abantu kanaka hamwe na- n'umuryango w'ubumwe bwa afurika onu bari ba- ba- baguma ba- ba- babivuga baguma bayi- bahimiriza tanzania yuko itohungura impunzi kubera hari amategeko asabwa utarahungura impunzi usabwa kuyaraba ah, harimwo kuraba yuko mu gihugu cy'amavukiro hoba hari ya, amahoro akwiye ah, hamwe no kubahiriza amategeko asaba impunzi kubera hariyo abahunze ibintu bitandukanye hari ubwo icyoba ari kimwe mu bi- bya- byafashije ku- kubona leta ya tanzania idahungura izo mpunzi Ah, mu gusoza james jovini ese aho mu gihugu cya tanzania iki kibazo cyaba kiganirwaho ah, haba mu rwego rwa politike cyangwa se no mu itangazamakuru abaturage bo bakibona gute
Ah, ahanini ik- ikiriho ngaha mu ntara ya kigoma ah, ni ingorane y'abagizi ba nabi binjira muri ntara ya kigoma ah, bakihindura impunzi nibo hanini bavugwa ko ba- ba- bakoresha ubuhunzi ba- bagakora ibi- ibidashakirwa ubwo rero aba baturage batuye ngaha barakunze ku- kuronka ingorane nyinshi ku bijyanye n'impunzi ubwo rero mu nama z'abanyepolitike barakunze kubivuga yuko ah, impunzi zohava zitwarwa kure y'aba- ya- i- y'abaturanyi nazo kubera ha- ha- hama hibonekeje ah, umutekano muke uvanye n'abantu bava mu mu burundi bakihindura impunzi ariko bakajya gukora eh, itabereye ah, m- muri bamwe mu baturanyi n'impunzi ubwo rero kikaba ari kimwe mu bisaba yuko basaba impunzi zokwigizwa kure y'umupaka james jovini umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu gihugu cya tanzania ndagushimiye cyane komeza udukurikiranire hafi ayo makuru hanyuma turaza kuyabagezaho mu makuru yacu ataha ndagushimiye cyane
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvishije uyu munsi nibwo ah, leta ya tanzania yagombaga gutangiza igikorwa cyo gucyura impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu ariko kugeza kuri uyu munota icyo gikorwa ntago kiraba yaba leta ya tanzania abayobozi b'inkambi cyangwa se cyangwa se aba- abo mu muryango ah, bo- abo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr ntacyo barabivugaho ariko hagati aho turi kumwe na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania nifuza ko ah, zituganiriza zitubwire uko zakiriye icyo cyemezo cyari cyafashwe hagati ya leta ya tanzania ndetse na leta y'u burundi hanyuma tugaruke no ku buzima ah, bw'impunzi mu nkambi za tanzania kuri telefoni ndi kumwe na simo barenga yabo Ah, ni abantu twahinduriye amazina ku bw'umutekano wabo simoni wiriwe neza
mwiriwe cyane yego turi kumwe kandi na renata niyunge ko wiriwe nawe
mwiriwe yego reka duhere kuri simoni uyu munsi ndibaza ko mwese mwari mwiteze ko leta ya tanzania itangiza igikorwa cyo kubasubiza mu gihugu mwaje ah, muhunze aho mu nkambi bimeze bite
Eh, ku- ni ukuvuga ah, mu ikambi y'impunzi aho iwacu induta twari dusanzwe dufite ikibazo gikomeye cyane cyo ku itariki eh, imwe eh, y'uku kwezi kw'icumi ariko bivanye n'ukuntu twa- twamamaze kubabara mu mitima gushika n'isantiene zigene ijana ku ijana ko tuba twarokotse kubera ko eh, hari eh, amazina menshi y'abantu bamani- bamanitswe eh, bamaze kumanikwa bamaze- ba- ba- bababwira ko bashobora guca eh, bagenda ku bi- ku biro bya ku biro eh, kuri gipaca ahantu bakirira impunzi ahantu baca mu kwiyandikisha kugira ngo bahunguke hanyuma rero muri make eh, eh, gushika n'iyi saha eh, ntawe uramenya eh, icyo babatumije ko kuko babatumye kugira ngo ba- bagende batwaye eh, imiryango hamwe n'ibiranga n'ibibaranga ku ruhande rw'impunzi Eh, muri make rero gushika iyi saha Mm.
ntituramenya rero eh, ntawe uragira icyizere ijana ku ijana ko tuba twarokotse muri rusange impunzi ko iye- eh, uyu mugambi wabo ko uba wasubiye inyuma
hanyuma simoni abo bamanitswe ah, ubusanzwe bigenda gute kugira ngo umuntu ajye kuri iyo lisite ni abantu baba bifuje gutaha ku bushake bwabo
Oh, ni ukuvuga eh, si abantu biyandikishije ni ukuvuga n'abantu bafishijwe eh, bari afishe gushika n'isaha biramenyekana ko eh, ari abantu eh, baba barigeze kwiyandikisha bakajya kwifutisha mu gihe babonye ko eh, umutekano eh, eh, w'iwabo mu Burundi utameze neza kuko hari abantu benshi bagiye ba- baragenda kwiyandikisha bivanye n'ukuntu babona eh, ibibazo biko biraba ngaha muri Tanzania bakavuga ati reka tugere tujye tuvuye mu gihugu cacu mugabo bivanye n'ukuntu baciye babona ko ibintu byagiye biragabanuka ngaha ari ibihano ibiki bakibisaba ko bagenda kwifutisha amazina y'iwabo Eh, bamaze kwifutisha rero abo o, eh, ku makomantere twumva ava mu banyagihugu bibe- bibonekana ko abenshi muri bo n'abantu bagiye barifutisha amazina bakifutisha ko atazohunguka ariko no basubiriye gushyira ku rutonde rwo kugira ngo babahamagare
hanyuma renata nawe utuye muri iyo nkambi ya nduta ibyo ari byo byose ah, iyi tariki ya mbere namwe mwari mwitegereje ah, kuri mwebwe yari ivuze iki ese murumva hari ituze mufite ku mutima dore ko icyo cyemezo kitabaye nk'uko leta yari yagitangaje
twebwe bivanye n'ukuntu iyi tariki imenyera yari yateye ubwoba ni ukuri impungenge twari tuyisize kandi yari ndende kandi n'ubu nta mutima uraja hamwe bivanye n'ukuntu bivanye n'uwo mugenzani ukuntu yabisiguye nyene abo bantu benshi benshi babonye babwandika bataramenya icendereye ya kugera izi saha urumva abantu benshi kweri n'uwo mutima nturaja hamwe byanashitse n'abantu benshi bibuze kurya hari amapokera yabaye uno munsi abantu benshi bibuze amazina ntiyaduze ndumva bo bose ntawuzi ikizovamo ntawuzi intumbero iri imbere y'ibyo nicyo gituma abantu benshi nyine n'ubu umutima nturaja hamwe bivanye n'iyi tariki imwe yego iyi tariki imwe dusanga ariko barayirengana mugabo barazi ukuntu abantu bahora baboneka ku ndya ata ngorane ata abantu babandika batazi ikiriko kirabituma batiyandikishije benshi nyine bafite amadidane Mm.
nta kuri bafite mu mitima iwabo Mm. Ha- hanyuma se ah, gerageza umbwire ah, hagati y'igihe leta ya tanzania n'iy'u burundi batangazaga ko bazatangira uyu mugambi wo kubatahukana haba ku ngufu cyangwa ku bushake kugeza kuri iyi tariki umwuka mu nkambi wari umeze ute
umwuka mu nkambi warabaye mubi ukuri kuraraba kugera izi saha abantu benshi nk'uwaba bateguye kuja kurima inyuma y'inkambi barubwira barabe ingene borondera ubuzima guhera ico cuka gitanguye nta muntu yasohotse inyuma y'inkambi ngo agende kurima abantu bicaye ngaha abantu bari bafite utuntu two gushyira hamwe tuguza baraguranana utuntu kugira barengane bo kwishugurisha ku bijyanye n'amayisha yo ngaha mu nkambi nyine agumye benshi ba- bwaratambutse bivanye n'iyo tariki imwe bari biteze babona ko umenga mu mutima ntiborohereza ugasanga nk'abantu nk'ishyirahamwe barimo basigaye bamuha kugabura ariko imaze amezi make bitewe n'ukuntu bavuga ati iyi tariki imwe ntidusiga ibyacu birashoboye gusiga tubisanzaje ugasanga abantu bariko baragurisha ibitungwa byabo ku ibeyi nyene yo hasi bavuga ati iyi tariki imwe aho itangurira nk'ifise ibitungwa ntabwo bipakira kubera abantu barononanye ibintu byinshi byinshi byarahononekariye kubera iyi tariki imwe Mm. Ha- hanyuma simoni hari n'amakuru ah, yatugezeho avuga ko hari zimwe mu mpunzi zari zafashe icyemezo cyo kuva muri iyo nkambi zerekeza- cye- zerekeza mu mu bindi bihugu ibyo byabayeho
egome eh, eh, ibyo zarabaye eh, hari imiryango myinshi yagiye ira- irafata amayira eh, iragenda ariko imiryango imiryango myinshi yagize ibibazo mu nzira hariho abapfuye hariho abafunzwe ku mvu z'u- z'ubwoba budasanzwe nyiri ihimiriza gihungura ry'itariki abenshi bahunze itariki Mm. Ha- hanyuma Yego, i- mutanga.
i- ikindi ah, abantu bakunze kuvuga ni uko imwe mu mpamvu leta ya tanzania yafashe icyemezo cyo ku- gutahukana impunzi zose z'abarundi ngo ahanini gishingiye ku kibazo cy'umutekano muke ndetse n'umunyamakuru wacu james jovini yari abikomojeho ko abaturage muturanye bafite impungenge z'umutekano muke ahanini uturuka ku bantu baza biyitirira impunzi uwo mutekano muke ah, umeze ute mwebwe murawubona
neza cyane ni ukuvuga eh, ukuntu kimeze eh, abantu benshi abantu ba- ba- bafite ba- batera umutekano muke ngaho mu kambi ntabwo ari impunzi Ni abantu baje bitirira impunzi hanyuma rero bakaca bakora ibintu byo kudurumbanya ikambi hanyuma bakaca biryabukira bigira Eh, ni ukuvuga rero eh, ico cy'umutekano muke kabisa twagifise ijana ku ijana kandi eh, ugiye kubikurikirana neza ntabwo ari impunzi mw'izina zibikora biba bikora n'abantu bazanana mu gihugu cy'u Burundi kuko eh, hariho abamwe bamwe bafatwa bakavyiyemerera ko barungitswe na leta eh, eh, y'u Burundi bikaca bituma rero eh, twebwe impunzi bivanye n'uko eh, leta ya tanzania hamwe na leta y'u Burundi eh, mu manama yagiye arakorwa bavuga ko ari paca ari abantu b'amahasa bica bibonekana neza ko impunzi arizo ziko ziratera akajagari kuko nabo ba- abantu baza gutera baba bafise ivyangombwa bikwiye bikwiriye impunzi nta kintu na kimwe rero cyemeza ijana ku ijana ko aba ari abantu baba ba- eh, aba ari impunzi ariko icyemezo ijana ku ijana ni uko nabo babyemera bakavuga ko baba barumvise na leta y'u Burundi Mm. Ha- hanyuma se hari igihe higeze habaho gutahukanwa kw'impunzi zidateguwe kuko mwese muravuga ko nubwo iyi tariki isa nk'aho nta cyabaye igihe ari cyo cyose bashobora kwinjira bagacyura abantu Ah, hari- hari- hari- basho- byari byakorwa ku buryo baza bagapakira abantu batabateguje
okay eh, ico kintu aha induta ntikiradushikako ariko eh, mu minsi iheze carabaye mu kambi y'aho bita inyarugutu haragiye imiryango ishika ku majana abiri eh, idategujwe ariko ngaho induta ntibiradushika ntibiradu- ntibiradushikirako ariko naho nyene turashaka twiteze kuko eh, turiko turaba eh, ukuntu tubayeho ntitubayeho nk'uko umuntu wese ashobora kuba eh, yisanzuye mu buryo bw'impunzi Mm. simoni barenga yabo na renata niyunge ko mugume kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo bababaza reka mpere kuri ndikumana wiriwe neza ndikumana uranyumva
ndakumva cyane ndakumva nabakurikirana ijana ku ijana uri hehe
ni nkambi y'impunzi dushinzwe igihugu cya tanzaniya E, urakoze cyane kuba uduhamagaye uri mu nkambi ya nyarugusu ah, turi kumwe na bagenzi bawe b'abarundi bari mu nkambi ya nduta mwebwe aho ngaho i nyarugusu hari icyabaye
Eh, uyu munsi haratandukanye igihe cy'isaha icumi niyo basohoka itambi saa kumi n'imwe mirongo ine haje gusohoka abantu bangana amajana abiri na mirongo itatu bakaba bagiye bahungutse abo bahungutse ku bushake bwabo cyangwa se ah, ni kuri bijyanye na cya cyemezo cya leta cyo gucyura gucyura ku ngufu abarundi bose bari muri icyo gihugu
oya abo bahunguka ku bushake eh, mugabo gusa harimo ibintu bimwe bimwe biba biza biribonekeza byo kugara amatora eh, byerekeye kwakwa ubwenge bw'igihugu kuko igihe cya mbere giheruka harimo eh, twagiye ibintu byerekeye ifeza ibarurwa ry'amatoke nation card ibyo bintu biraba uko byagenda biraba harimo benshi bahawe amatokeni yitwa amasalamufika yumvikana yuko ayo matokeni atemerejwe neza kuko umuntu aba ari munsi ibyo bintu rero birabandanya rwose bikaba isaha eh, impunzi turiko turahabwa turiko tura- tura- turahabwa ibi bagomba kuduha ibikara- udukaratasi twemeza yuko dushobora gutembera mu gihugu cya tanzania umugani n'uwiyo ngeso irashishikara yibonekeza cyane kuko harimo benshi bariko bararekera bavuga yuko amatokeni yabo asa n'ayahagaritswe
ese ayo matokeni guhagarikwa byaba bituruka kuri icyo cyemezo cyafashwe hagati ya leta ya tanzania n'uburundi
Eh, turiko turabiraba tubona ko umengo giheza kuri icyo cyemezo kugira ngo baronke igitigiri kinini gikwiye kuko abantu bose bariko ba- basa n'abakwa ubwo buhungiro bariko barareklama baja ku biro by'umukuru arongoye inkambi ya nyarugusu bakababwira ati aracyari mu rugendo banze mu yindi gato niyaza byoshoboka mugabo n'abandi byose barabwira ati iby'iwanyu mwebwe ni muri ntunzi bizorera iwanyu mu gihugu cy'uburundi Ah, ese sobanurira bumva ijwi rya amerika iyo tokeni ivuze iki i- i- ifasha iki impunzi
Eh, ikintu ki- eh, eh, eh, ki- ki- gituma abantu basa n'abariko barareka nabo bavuga ko batwa ubuhungiro ngaha mu nkambi z'impunzi dusaba dufise ibituranga eh, vyemejwe yuko dusaba turi impunzi ziri mu gihugu ca tanzania tugabwa n'ishirahamwe rya hcr ariko igihe umuntu aba agiye kurekera aba- aba atwaye igitoke rimwe nk'abagiye kumubarura kugira ngo barebe ako gakaratasi kemeza ko gutembera muri tanzania bamubwira rero ko muri tanzania atari energise atemejwe mu gihugu cya tanzania niyo benshi bariko bara- baragenda kurekerama ku biro by'uburongoye kandi ya nyarugusu bagaca bagira ati aracana urugendo mu mihangane gato nimagaruka ngira ngo irazokenera mugabo n'imbere yabo abo aho byigeze gushikira babwira ati genda mu gihugu cy'uburundi nibyo bimana ngaha nafasha mu murongo
hanyuma se hari ikigaragaza ko ah, icyemezo cyo gucyura n'abatabishaka gishobora kuba muri iyo nkambi ya Ndu- ya nyarugusu
icyemezo cy'uku- cyo kwirukana abantu ku nguvu tubona ko gusa n'icyahagaze ahubwo gusa bariko baremera ubuntu buto buto bw'igi- bw'i- bw'icyifatirizo byerekana ko bashobora gusa baracura umuntu wese eh, bivanye n- n'uruhande aba ahagazemo akarorero noguha harimo abantu benshi bavuye mu gihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi bashyitse inaha mu gihugu cya tanzania basanga ntibakihabwa eh, imfashanyo yo kuba uba uri mu nzi bacaraba hagati mu makambi igihe rero tugiye ku- kubonera kurunga ibyemezo ko turi mu bintu bishasha bababwira ati n'abo bantu bajyanye mu bace ku matelefoni yanyu mu rwego rwo kumva yuko abo bantu muri mikoro babimaze gutangaza ari bike abo bantu bose bagomba kwiyandikisha amaterefoni ndetse bagagenda bakaba bakiriye kuba abantu kugira ngo baje mu bihumbi cumi na bitanu batabirondorondora
Ah, ndikumana ndagushimiye cyane uri mu nkambi ya nyarugusu reka mbaze simoni ah, icyo kibazo ah, mugenzi wawe wo mu nkambi ya nyarugusu akomojeho kijyanye n'ayo matokeni yamburwa impunzi mwebwe muragifite aho ngaho
aka eh, twebwe ni kuvuga eh, inkanda y'iwacu eh, ico kibazo ntikirafashika ariko aho mba kibaye inyarugusu haba hariho ikiringo kanaka kiba kitegekanije ko natwe ibibaye inyarugusu bitegereza kuca natwe bidushikira
hanyuma Gakondo.
Re- renata ah, ndikumana nyarugusu yari avuze ko ah, nubwo icyemezo cyo gucyura ku ngufu gisa nk'aho cyahagaze ariko ah, abayobozi b'inkambi bariho barashyiraho amananiza ku nku- ku mpunzi kugira ngo zifate icyemezo ubwa- ubwazo cyo gutaha ibyo ngibyo mwebwe hari mwari mwahura nabyo muri iyo nkambi yanyu yanduta renata uranyumva
yego ndiko ndakumva E- e, icyo kibazo nari nkubajije uracyumvise
ndasaba mukisubiriremo Na- nari mvuze ngo ah, uyu hari u- uyu mukunzi w'ijwi rya Amerika uduhamagaye ari mu nkambi ya Nyarugusu avuga ko nubwo ah, bigaragara ko leta itashize mu bikorwa icyemezo cyo gucyura ku ngufu impunzi ariko hari bimwe mu bimenyetso cyangwa se ibintu irimo gukora bisa nk'aho binaniza impunzi mwebwe ibyo bibazo hari ibyo mubona
twe ngaha aye novuga yuko ntitura- ntiturabona neza umuco kuko nk'abantu babanditswe babanditswe n'umunsi mu masaha y'amasaha cenda babatumye ko ntituramenya icyo bazobakorera urumva biracatunanije kurazi ubonye nawe bakubanditse izina utigeze wiyandikisha ntubuze ngo bazogukoresha iki ntuzi ngo kubera inyarugusu byitokeje kubera aho hari isesa y'ukuntu bariko bavuga ngo bagomba bahereza ibitamburisho rero twebwe n'induta ntirirahashika ngo tubone icyo biri- icyo bishobora kuba vyovyara ariko natwe ino ubiravye nkuko ya- uriya mugenzanzira yabisiguye yuko amakadi dufise aturanga ari ayina zibiri natwe turafise ama- aba- hariho abafise amakadi yemeza yuko ari impunzi kweri leta ya tanzania yemeza ko ari impunzi nayiwe niyemeza hari n'abandi bafise amatokeni kandi abemeza yuko bakira bahomba ifazi namana basiramsika urumva turi mice kubiri Mm. abafite ibibazo Imbere.
rero cyane cyane ni abo ngabo bafite ayo matokeni bagisaba ubuhungiro ariko batarabuhabwa
bivanye bivanye n'ibintu babanditse uno munsi ntituramenya neza icere icyo icyo bigamije kubera inyarugusi ivyo vyitokeje kubera bo bariko babagirira iyo sesa iriko iraba hariya kugira bahereze ibitamburisho ku buryo ino itarashika ino ivyo bibazo ntiturabona yuko biratubako ntibiratubaho kuko birya bataragaruka ino ngo babukore turabe
urakoze cyane renata na simo mugume kuri telefoni reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika kefa wiriwe neza
ndiwe mwiwe uri hehe
ndi kakuma mu kambi ya kakuma muri kenya uri umurundi nawe wahungiye mu, mu nkambi ya kakuma muri kenya
Eh, mbere nahora aho nyene yindutsa tanzania umugore ari hanyuma wakiriye gute iki cyemezo kireba bagenzi bawe wasize muri izo nkambi za tanzania
iki kibazo nacyumvise kare bakivugirana niko kutadufata turahava duca tuzana nyene no kenya nubwo byatugore kuhashika Hmm.
nubwo nubwo rero basa n'umenga babisubitse abo numva amenga ntibava ku bintu gusa burya ibyo bizotinda bishiye ko tanzania iragoye muribuka ku byabaye mutabira nabyo nyene bishobora gusa na biriya Hmm. Eh, bivuze ko Eh, wahungiye tanzania kweri wahungiye mu gihugu cya kenya umaze kumva ibi birimo bitegurwa byo gucyura abarundi ku ngufu
Eh, naho guhunguka umuntu abyiyumvire bizanye umutekano wiwe abona mu gihugu ashitseyo ukuntu vyogenda byari ibintu bisanzwe ku muntu avyiyumviriye mugabo ku nguvu bizanye n'umutekano w'umuntu aba yarasize mu gihugu abona umutekano utabamera neza byari byiza yuko amutahana ku nguvu ivyo bintu rero vyari bikwiye gufatwa na haseri na leta ya tanzania bakavyigako batabisizemwo uburundi kugira ngo impunzi itunganizwe itunganirizwe bakurikije amategeko agenga impunzi
Ha- hanyuma se ukurikije uko wari ubayeho mu nkambi ya nduta n'uko ubayeho muri iyo nkambi ya kakuma mu gihugu cya kenya ah, tubwire uko bimeze
Ah, ndebe ngereranije ubu nta muntu afata ngo ngiye ngo impera y'ikambi nta muntu ambuza umutekano wanjye mbese ubu ngereranije na tanzania ubu ndashima imana by'ukuri Hmm. hanyuma se muri iyo nkambi harimo abarundi bangana gute
abarundi ni benshi ni benshi ariko ntibasumba abasudani abasudani nibo barimo ari benshi Mm. Ha- ni- ni iki wabwira abandi barundi bagenzi bawe bakiri muri tanzania ah, bafite ubwoba ko isaha n'isaha bashobora gusubizwa mu gihugu cyabo
nyaziwe ndubanura ni uko nyine bigoye ufata umwanzuro nk'uwo nafashe ariko ni ukwihangana burya uburyo nibwo bugoye naho ubundi uwo umwanzuro nafashe ni wari ukwiye kuko kijya gihugu kiragoye rwose
kefa mu nkambi ya kakuma mu gihugu cya kenya ndagushimiye cyane nawe kubw'akanya uhaye radiyo ijwi rya amerika ngo tuganire
murakoze cyane reka dufate na teofil wiriwe neza
biriwe neza bakunze cyabashije muri televiziyo ya amerika uri hehe
ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo eh, muri provinsi ya nord kivu yego teritwari ni masisi mu bice bita ngungu Mm. ikibazo ufite
Eh, ndagira ngo eh, ndahari ikibazo ahubwo nagira icyo mbivuga ko Mm.
Eh, ubu wumva numva nuzuye kubona ya ngingo ya tanzaniya yafashe yo kubatura ku nguvu ikaba yabiretse byakabaye byiza ikabareka ku zihe mpamvu abanyafurika iyo nkurikiraniye hafi bya afurika yumva byabaye afurika ni yacu turi abanyafurika nimba umuntu avuye ahantu hejuru y'umutekano we bakagombye kumufasha kuko nawe afite icyo twita duwade none afite uburenganzira n'ubundi bwa kimuntu nimba avuye ahantu akagera ahandi bamufashe kuko aba akeneye kugira ngo abeho nawe rero ndagira ndi abanyafurika abategetsi ba afurika badusayigira ibyo bintu bakajya babyigaho bakabireba neza bakabinonosora bigatuma twitangura mu nzira zose za afurika
urakoze cyane uh, teofile kuri ibyo bitekerezo byawe reka ngaruke kuri uh, simo simo uh, wumvishe ibyo mugenzi wanyu kefa uri mu nkambi ya kakuma yaravuze yaravuze yagize ati nubwo ari mu nkambi nanone ariko afite uburenganzira bwo kwisanzura mu gihugu cya kenya bitandukanye n'uko byari byifashe ubwo yari mu nkambi yanduta watubwira muri make impunzi zibayeho zite ese murazitirwa cyangwa se murabangamiwe iyo hajemo ibintu byo gushaka gutembera cyangwa se gukora ibyo ushaka nk'impunzi muri icyo gihugu cya tanzania
inyamaswa inyamaswa nizo muri parike zidashobora gusohoka isohotse ikisanga abahigi bari inyuma inyuma ya parike baca bayirya bakaca bayigisha ibintu byo bagombye muri make uko niko tubayeho ngaha induta akarorero ka hafi ku munsi w'imana jewe narameze nk'ujabuka gatoyiguza nko ku kilometero kimwe ni ukuvuga narahagiriye ibibazo bidasanzwe ni ukuvuga kanatsinda nari narinjiye ni mu kasho ndafungwa maze gufungwa kandi muri make nari ngiye kuramukanya bisanzwe bisanzwe hanyuma ni uko ubwayo navuye ndishe amahera amahera mbere atari na make nagiriza ko nasohotse mfite atakibani mfise ariko baragerageje kuntete yabo twari kumwe b'abatanzaniya nyene ariko byaranse bibonekana neza ko bakenera amahera muri make twebwe ngaha twabaye nk'abantu novuga ko atari abantu bakwiye ibyo kuko turiho nk'uko umutahe turi nk'umutahe w'iwabo kuko iyo usohotse utegereza kuba ari ugutanze amahera udatanze amahera naho urumva nabo nabo mwamwe bagira ibibazo bakicwa hanyuma ayo mahera uyahande ni inzego z'umutekano abapolisi ba tanzania
yego cyane
renata renata kuri wowe ibyo simone avuze nawe niko ubibona ku bijyanye n'uburenganzira bw'urujya n'uruza cyangwa se gutembera cyangwa se gukora ibyo ushaka mu nkambi
ukuri ibyo ariko aravuga nibyo kubera nk'ubu uyu hari umuntu ashobora kuba afite nk'inshuti ugasanga yari nk'inyarugusu igize ibibazo akiyumvira ko umuntu yashobora kuba yisabika ibari ngo agende kugira yisike ko nta kibari gitangwa muri iyi nkambi ariko abantu nyine kuguraza abantu n'abantu arashobora kwiyahura akagenda muri iyo urinda ufatwa utarusa ayo mahera yo kwigomboza inyamusiza ukajya gufungwa kariba amezi atandatu uri mu gasho rero nyine abantu bama bafashwe ku bwinshi bama bafunzwe hari n'abagenda mahera kongera usubira kumubona kuko uwawe yafashwe ukazorinda ko dusubira kumubona tubone n'irengero hari n'abakurwa mu mazu ngaha
renata ndibaza ko tumubuze kuri telefoni turongera tumuhamagare hanyuma dukomeze ikiganiro ariko hagati aho reka dufate n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika jamal wiriwe neza uri hehe
ndi mu nkambi induta induta ni amahoro
ni amahoro turashima turi kumwe n'abandi bagenzi bawe b'abarundi nabo bari muri iyo nkambi ya nduta batubwiye ko nubwo nta cyabaye uyu munsi cyo gutahana abantu ku ngufu ariko umutima utarajya hamwe wowe wowe ubibona ute
ko ndabibona mbona abantu baguma bagenda kwiraba ku ntonde bari bamanitse kugira barabe barabe ko bariko bamwe twasanze bariko barabarumika ku bihangare bigize guhungura inkungu hama ngo baragaruka ngo babaza ngo kuko niyo guhunguka nubwo udashaka guhunguka urumva nibaza yuko baje kubahungura ku nabi byo byo bitarimo kuko basaba yuko bahunguka umuntu abishaka urumva rero gusa aha niri tujya tubona tubona umengo uko biriko biriko bifatira nyine kuri ibyo bari bakeneye kubahungura kubera hariho nk'abo banga ku nkombe ku ntonde banditswe batari bagiye kuyandikisha n'abandi baba bari bariyandikishije ko bo- ko bahunguka ku neza rero ahanini ikintu umuntu yosaba ahanini ni uko agateka k'impunziko kubahirizwa ndetse impunzi zikabaho kwishira no kwi- zikaronka kwishira no kwigana nk'uko mu yandi makambi biri dufatiye nk'akarorero ku nkambi iri mu burundi mu buseruko bw'uburundi ibyagiriza impunzi irafite agateka ko gutembera mu gihugu cyose c'uburundi atanu umwe ayikomakoma nga niko tubona ngaha muri tanzaniya siko biri Kira- kirabu- kirabujijwe yuko impunzi risohoka inkambi rero hanini twasabwe yuko naho mu makambi yose zogenda uko impunzi ikaronka agateka gakwiye kugira ishobore kwi- gutembera kwishira no kwiganikana umutekano nk'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu ico nico mbona hanini umuntu yosaba Eh, hari ikindi noran- ico norangiriza ko naco ngira mu motera kamo hase ikafatanya leta y'uburundi na leta ya tanzania zigashobora kuja hamwe zikiga ku burenganzira bw'impunzi kubera umuntu ahunga ku mvo ziwe ku mvo ziba ziri mu gihugu z'umutekano uri mu gihugu kandi no kukingira amagara yiwe wumva ntibamuhungura ku nguvu kubera abamuhunguye ku nguvu ushobora kuba abona ikintu cabaye mu gihugu kikibandanye baca bagutahana ku nguvu urumva ko n'imitima itaba iramera neza Eh, hanyuma rero nashaka ndabashimiye kuri kino kiganiro mwana mutegura isi yose kugira ngo mushobore gufata ibyiyumviro bya buri umwe umwe mu mihinga itandukanye muzo kwa mukomene jamali nanjye ndagushimiye cyane kandi nshimira impunzi zitandukanye z'abarundi ziri mu nkambi zitandukanye nazo ah, zashatse kugira uruhare muri iki kiganiro mwese mwakoze cyane urakoze jamali reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika john wiriwe neza
Mwiriwe, mwiriwe.
uri hehe
nanjye mpereye mu nkambi iri tanzaniya ngaha imitenderi mutenderi niwe wa mbere tuvuganye uri muri iyo nkambi uyu munsi mwebwe iki cyemezo cy'itariki ya mbere hari icyabaye muri iyo nkambi yanyu
ego nk'uko ku byo- nk'uko bari babisezeranye na n'umushikiranganji w'inkuru w'inkuru hagati mu gihugu Hmm.
ni ukuvuga ba- barasohoye intonde z'aba- z'abagomba guhunguka Hmm.
ni ukuvuga muri indwi twe turangije bari bamaze igihe batanga ni ukuvuga batwambura imiringa bari batwambutse yemeza bongera baduhereza n'amafomu mashasha Hmm.
ni ukuvuga muri icyo gikorwa harabayemo icangamwoto y'abantu ba- batigeze baro- baronka ikimbo- ikibaranga yuko bari impunzi Hmm.
ni ukuvuga uwo munsi guhera ejo baraba- barabanditse impapuro z'abantu batandukanye z'abatagira ibyangombwa Hmm.
mbere barabanatuma ko rero uno munsi mu gatondo niho uwagenda wese yifuje kwandika baca bamwandika hanyuma bagaca bamutuma bagaca atora ibyiwe agahunguka Hmm. ni ukuvuga ko abo abo bambuye iyo miringa babategetse guhita basubira mu gihugu cyabo
oya Hmm.
ni ukuvuga ni ukuvuga bose ntibabye ntibaturutse gutaha mu gihugu cyabo uretse ko hariho abiyandikishije n'abandi ba- abariyandikishije bakifutisha Hmm.
n'ababanditse n'ababanditse ku ngufu ni ukuvuga bose bari hamwe ni imigwi yose mu bisanzwe abo bose uno munsi batawe gutaha Hmm.
basubizwa mu gihugu cyabo bivuze ko ha- cy'amavuko bivuze ko habayeho kubatahukana ku ngufu
ego muri make byabaye ibyo bintu byabayeho kuko byabonekanye muri byo Hmm. ufite nk'umubare Ni se aho ngaho muri iyo nkambi ya mutenderi y'abatashye uyu munsi
ni ukuvuga uno munsi igitigi cya cya sada kinini kibonekeje cya cya ama- aba- ni ukuvuga amakadi amajana abiri n'atatu Hmm.
ariko abo bose bashoboye kujya ku rutonde ba- bari bagiye Hmm.
ni ukuvuga bamwe babahenze bababwira ngo bagende kuri un ngo baba- bamare ikibazo cyabo aba n'imiryango yabo hanyuma baraheza babatahana ba- baciye bafatiraho nta n'umwe yasubiye muhira ni ukuvuga ico gihe uwo mwanya nta n'umwe yasubiye gusubira muhira iwabo yahaba bahise baburiza imodoka barataha
yego ashobora batwaye ikibiriraho kweri Mm.
umva ivyo bintu ni kuri ngahaye ntivyatunezerewe cane mu gihe wo- mu gihe ngaha mu nkambi twumvise n'ibintu vyinshi vyinshi bidutera ubwoba ngahaye nakari inkambi yacu urabona yari isomegeye no ku mupaka w'uburundi Mm.
tukaba dufise- tukaba dufise ubwoba bwinshi cane yuko dushobora kwirwa nabi umwanya uwari wo wose kuko umutekano ngaha duhereye kweri usa n'udatekanye neza rwose Mm.
ego iyo nkambi yanyu ya mutenderi itu irimo impunzi zingana gute z'abarundi
tugeranije twari ibihumbi mirongo itatu na bine Mm.
itatu na bine itatu itatu na bine nuko tungana mugenzi Mm.
ego hanyuma umwuka wifashe ute mu zindi mpunzi ah, zitifuza gutaha ariko zabonye ibyabaye kuri abo bagenzi banyu bagiye kwireba ku malisita hanyuma bagahita burizwa amamodoka
ni ukuri ni ukuri imitima ntitekanye mu gihe twabonye ibyabaye ubu dufite ubwoba bwinshi ko umwanya n'umwanya dushobora kurya igiti nyina igihe itegeke bari basezeranye na leta y'uburundi ko bashobora kuduhungura ku nguvu Mm.
tukaba tubona ya tarike yabashitse tukaba tubonye n'ibyabaye ni ukuri umuti- imitima ntitekanye nk'abakimbizi
john ndagushimiye cyane mu nkambi ya mutenderi mukomeze mukurikirane uko bigenda hanyuma mwatwandikira ku rubuga rwacu rwa facebook cyangwa se kuri telefoni ya whatsapp yacu mukatubwira uko byifashe aho ngaho urakoze cyane
ego mwakoze ariko sintumenya yuko iyi namba muduhamagara ko ariko ariyo whatsapp yanyu mukoresha kugira ngo tuzoze tuha- wasiriya turavugana amakuru ya hirya no hino kenshi Na- nimero yacu ya whatsapp sinzi niba ufite agakaramu ushobora kuyiguha ariko Eh, ni plus rimwe
ehe kabiri zeru kabiri
kabiri zero kabiri kane kane rimwe
mhm icyenda icyenda
mhm gatatu rimwe iyo niyo nimero ya whatsapp yacu urakoze cyane
sawa murakoze cyane mugire umugoroba mwiza mm. renata niyunge ko uranyumva renata uranyumva
ndakumva wumvishe ibyo uwo murundi mwene wanyu uri mu nkambi ya mutendeli avuze ah, bibateye ubwoba
numvise biduteye ubwoba burenze kubera na tw'uno munsi ababanditswe uno munsi bababwiye yuko bazogenda ejo urumva nabo nyene birashirwa hava usanga bakorewe nk'ivyabo abandi baba bakorewe urumva biciye bituma umuntu agira ubwoba burenze
mm. simoni hari icyo uvuga kuri Eh.
ibyo byabaye mu nkambi ya mutendeli
icyo nshobora eh, kubivuga ko
mm.
eh, icyo nshobora kubivuga ko ni uko eh, ibyo byabaye iyo mugenzi wacu impunzi wewe eh, afise amaso y'imbono yabibonye uko byagenze ni uko nyene ariko na twebwe ku rwo ruhande tuza byarahabaye byarahabaye twese muri make nuko byagenze Mm. murakoze cyane mugume kuri telefoni dufite na francois wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
je ndi mu ntara ya mutenderi mutenderi ah, mugenzi wawe yari atubwiye ko uyu munsi habayeho igikorwa cyo gucyura abantu ah, ah, wabyiboneye nawe
Eh, igikorwa cyo gucura abantu nakiboneye n'ubu yani novuga yuko umuntu wese yibonye ku mpapuro bafishije ku byaha paka agiye kuri un ntabantu ntashobora gusohoka sesi bamaze kuzitira Mm.
hanyuma kuko hari ikintu kimwe cyahindutse mu gatondo hariho aba novuga ati aba- abajejwe sekirite mu nkambi eh, aribo ba- bahora bakorera ku novuga ku muryango winjira mu nkambi ahantu bitwa mu ngano ubu nibo bakorera ku miryango ikikije ku ma ofisi ya un Mm.
Eh, ibintu birateye ubwoba kuko ubu hahora hacungewe n'aba- n'urwa- novuga ati n'abaga- na- na- nyine bakimbizi bitwa abasungusungu ariko ubu nibo bac- novuga ati kayobore kwacungira umutekano wo- wo kuri runo ruzitiro rwo kuri uncr Mm. bivuze ngo iyo bagushyize ku rutonde ukajya kureba impamvu washyizwe kuri urwo rutonde iyo winjiyemo ah, biragoye gusohoka kuko hazitiye
yani niko bimeze kuko hari icyo bitwa gukora kuri finga kuko navuga yuko ubu n'ibikorwa by'isensa rya kera ihera kuko kare mu gitondo bahamagara abanyagihugu bakababwira ati aba- bafishije abafite ibibazo bagende kuri UNHCR kugira babafashe badafite amakadi n'abamakadi yugaye mu nyuma bagiye babaze kugenda eh, ni ukuri baba- ubiri ibanga no- novuga ati n'uwujejwe protection ngaha muri yo- mu gisata cya UN aca acababwira ati wotawazi afise ikadi wese abaravuye ngaha mu nyuma hariho abagumyeho nyine abatumva bahagumye nyine bahagumye barababwira barababaza ati abashaka gutaha ni ban- ni bande baraduza intoki hejuru ba- barabaza abadashaka gutaha ni banga- ni bande bajya ku ruhande rumwe barigaburamwo kubiri niho baca bafata babandi bashaka gutaha baca babajana ku mashini uwaduza wese yaca bamugaragariza n'umuzigo utahe hama muri abo ya- wari uwundi mugwi uwundi mugwi ugira kubintu abagiye bibona ku mpapuro bababwira yuko ari ikadi zifite ibibazo uwagenda nyine agiye gukora kuri zumu baca bafata ifomu yiwe bamutegeka kugenda kuzana umuzigo atagiye bamutwara n'imodoka bakamukura muhira urumva ni ibikorwa kubera baba biteye ubwoba abantu tukaba hariho n'ibindi bikorwa biba byatangaje inyuma i- iri sesa ariko riraba bari baronse ifomu zitandukanye hari abafite ifomu zidafi- zidafite amaderese n'ifomu zifite amaderese hari aba bantu badafite ifomu zifite amaderese n'abafite ifomu bafite imitima igiye ijyanye ntibabona iherezo ry'inkambi ugira ubibaze umwe mu bayuwe akakubwira ati bivu jineve wagira umwe ubaza ati ni ni ni serikali iriko irabikora wumva ukabura ukuri kubiko biraba n'ibisesa ubu hoho novuga yuko bariko barasambagura ni- n'ibihangare bakoreye mu isensa nyene ubu na bamwe bari baba biteze yuko baronka ikadi ubu ndibaza ntibasi- ntibakigifise ayo mahirwe Mm. A- ariko UN muvuga yakomeje kuvuga ko izubahiriza uburenganzira bwa muntu ko nta muntu izacyura ku ngufu muri ibyo bikorwa byo gutahana abo bantu mwavuze UN hari uruhare mubona ibifitemo
UN nta ruhara na rumwe novuga igaragaza gusa hari abaserukira se- leta nibo bagaragara kuko UN ihoraho mu gihe giheze umukimbizi wubakiye asambuye inzu ntiyategereza kugenda ahubwo bamureka ariko ubu n'ubusambuye inzu ubu novuga ko jewe njejwe igifata cy'inyubako nagiye mu gatondo akurikira umuntu asambuye inzu bakubwira ati wowe umuntu ushaka kubuza umuntu guhunguka wowe n'ishirika urimo urashobora guhagarikwa ibyo ni idamu n'amajambo nibwiriwe n'abajejwe eh, bari mu gisata cya serikali bariko barahagarikira bariko barahunguka Mm. Fra- Eh.
Francois ura- hanyuma se umwuka mu zindi mpunzi aho ngaho mutenderi wo wifashe ute ese hari icyuka cy'ubwoba abaturage biyemeje gutaha n- nubwo batabishakaga bimeze bite niki kirimo kuvugwa muri iyo nkambi yanyu
Eh, jewe nk'ubu nyene ahantu mpagaze mpagaze ku byaha pana kandi ne- hegereye aho bari barotsa inyama novuga yuko imitima irahagaze bivanye n'iko biraba inkuru ziko turabona ziko ziraba novuga ati hariho imigwi ibiri hariho umugwi uvuga ati jewe nukuri nibanjena ndagenda hariho abandi bavuga ati jewe ntibazonjana ahubwo inzira ya novuga ya, pa- ya panya ndazizi zizozica mu mu- inyuma y'ikanda ati jewe bazomfatira mu kijiji nagira ati kubona nsubira mu gihugu jewe na icyo nahunze kitarahera jewe numva cyoba ari ikibazo koba ari gupfa mu kundi abo n'umugwi kabisa ukomeye uvuga ati mbere vigiye kugira unyurize ni mbizokoroha umva ni icyo cyuka leta iteze abashobora ku turarindiriye ibizokurikira kubera uyu ni itarike ya ku munsi w'itarike ya mbere ariko turarindira ibizoba ivyo kuko hariho- barafishe ruyigi rutana ah, makamba intara zitandukanye gushika ejo zizobe ziri kuri un kugira zitahe Ah, ubwo ngubwo aho ngaho mu nkambi ya mutenderi abahahungiye benshi baturuka mu zihe ntara z'u Burundi
novuga abenshi cyane bava za ruyigi za rutana za makamba ba bujumbura ni bakenya novuga za rumonge za za ngozi za muyinga za kirundo novuga intara zose igihugu za kibitoki cya rugombo zose abakimbizi nuko bariko bariko usanga igitigiri cyinshi kiri ku ntara zegereye umupaka
Francois mu nkambi ya mutenderi nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya n'ayo makuru uduhaye urakoze cyane
namwe murakoze cyane muhezagigwe radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite kandi na john wiriwe neza
mwiriwe rwose uri hehe
Eh, ndi mu nkambi ya mbere nduta ah, wumvishije ibivugwa na bagenzi bawe bari mu nkambi ya mutenderi ubyakiriye ute
ibyo biri ko birabera mitenderi ntibidutangaza rwose ubwo ngubwo nibyo biri ko turahava tubona natwe ngahindukira mu mwanya bivanye n'ukuntu hari impapuro zimaze iminsi zidandikwa ku byapa by'amatangazo ariko kuri uno munsi turi ko turavugana hari impapuro nyinshi banditse ni ukuvuga ku ku miryango ingana n'igihumbi n'amazina atatu na mirongo igihumbi na mirongo itatu n'umunani bamanitse bazoshobora kugenda mu bihangare by'aho bahora bakirira impunzi babitumye ko bagenda batwaye amafomu n'imiryango yabo ariko imizigo ntabyo bababwiye ndiko ndaraba rero ubwoba buri mu mpunzi ziri hano induta ni byinshi cyane bijyanye n'ibintu bimaze iminsi biba byo kutubwira ngo dusubire mu gihugu cy'u burundi iyo twagiye tuza ni ukuvuga ubwoba turabufite bijyanye n'ukuntu umuntu iyo yabyabya n'ibyo yaje ahunga bitaravaho ubwoba ni bwinshi cyane mu mpunzi
hanyuma uyu francois wo mu nkambi ya mutenderi yari avuze ngo iyo bakumanitse ukajya kwireba kuri aho babanditse ayo mazina yanyu bigoye gusohoka kuko hazitiwe aho ngaho mu nkambi ya nduta naho niko bimeze
naho nyine harazitiye hari korotire kandi hari n'abarinzi
bivuze ko iyo ugiyeyo bashatse kugucyura ako kanya baragucyura ntushobora kongera gusubira mu nkambi
ubwo turashobora kwiyumvira ko ari izo nzira bijyanye n'ukuntu babatumije ko ariko turarindiriye ku munsi w'ejo twumve ngo bazobabwira iki cyangwa ngo bazobaha inyinshi iyahe bijyanye kuko n'abantu benshi cyane rwose kuko uri kuraharura ikadi ni ukuvuga kiriya muntu wumva ku ku gatwe urasanga hari umuntu afiteho umuryango w'abantu icyenda cumi n'umwe uko mugabo bafite abantu igihumbi na mirongo itatu n'umunani urumva ko ari abantu benshi rwose karibu nk'ibihumbi bine birenga kandi ugiye kuraba ni ukuvuga hari n'abo usanga baratiye nk'abantu bavuye mu gihugu cy'uburundi bahunze no mu nyuma mu nyuma ugasanga ata foma afite ibi sense aho byabereye rero bakaca asaba ko bamukira ko ukasanga umu bakishijwe arimwo kandi akagiye kwiyandikisha urabona ko hari ibibazo birebire birenze hanyuma se iyo bagushize kuri urwo rutonde ntujyeyo bigenda gute
ubwo ntibaratangura kubikarabwamo rwose ariko turabona ko ariyo nzira bariko barajyamwo kuko bamaze kwakisha umuntu yashyize ko umuntu ku isoma atigeze agenda kwiyandikisha urumva ko biteye amakenga nawe mumenyeshamakuru
uruhare rwa un muri ibi byose hari urwo mubona kuko un yakomeje kuvuga ko yo itazigera icyura impunzi zitabyifuza iki gikorwa hari umuryango w'abibumbye murawubonamo cyangwa se ni igikorwa gikorwa na leta ya tanzania gusa
biragaragara neza ko un atabwo ibirimo ari serikare ya tanzania iri kirabikora byose kuko uri kuraraba nta n'inama un iriga ikoresha impunzi ngo harageze gutahuka cyangwa ngo ize guhimiriza umuntu ngo atahuke oya habanamba kiretse abo bategetsi gusa ba leta ya tanzania baza kugirisha amanama ngo mu burundi n'amahoro ngo umuntu ngo ategereza gusubira iyo ajya ngo muhira ni muhira ngo hango ntimwotereza kuguma ngaha ngo imigambi mufite ngo ngo zizezanye ntizoherera ngaha ngo mukugenda kuzikorera mu gihugu cyanyu cy'amavukiro nta yiwe muraza kuhimiriza impunzi kabisa
hanyuma iyo nkambi yanduta abarundi bayirimo benshi baturuka mu zihe ntara z'igihugu
bo turi ko turaraba neza na neza irimo imice yose y'igihugu cy'uburundi kuko bikuraraba harimo ba ruyigi cankuzo makamba rutana bururi rumonge bujumbura rirare bujumbura meri za mu ntara zose za mwaro gitega ngozi cy'ibitoki wumva ni imicungararo yose y'igihugu cy'u Burundi abantu bari ngaha batuyemo kandi muri iyi nkambi ya Ndikagema bafite ikibazo cy'umutekano muke by'ukuri barakwiye kuraba bakagarukira inka y'uweni ikagarukiriza impunzi ziri muri tanzania nayo nyine ikava mu mu gacerere irimwo kuko ibi bintu biri ko birakoreka ngaha turinjira mbega turafite umuntu adukurikirana by'ukuri cyangwa ni twebwe nyine turi ingabo zitagira umutware by'ukuri biba byose ntabwo yuweni izera ivugamo ikintu na kimwe iracecetse rwose serikari ya tanzaniya niyo ikiraducira bufuni na buhoro idutwara hirya no hino icuranguza igarura reka ibintu biko biraba umuntu akaza agatorwa mu ijoro sansite ugasanga umuntu aratuntuye ngo umuntu ngo ari ku marondo akajya kurarira umuntu afite inkoho nawe nta nkoho afite yumvise n'ibintu byerekana umutekano muke mu nkambi by'ukuri kandi umuntu agatwarwa wagenda kuraba kumuraba ku gituro cya polisi ugasanga ntawuhari bakanamunyegeza reka urumva n'amarira ari mu mpunzi by'ukuri urakoze cyane john kuri kuri ayo makuru nawe duhaye mu nkambi ya nduta mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro simoni wumvishije ibivugwa mu nkambi ya mutenderi n'ibyo bivugwa na mugenzi wawe uri aho muri iyo nkambi ya nduta mu gusoza ni iki mwifuza ko yaba leta ya tanzania cyangwa se n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr bakora kugira ngo mwumve ko mutekaniwe
murakoze cyane ni ukuvuga muri rusange ikintu twifuza twebwe impunzi turifuza icya mbere na mbere guhabwa ubwigenge bwa kiremwamuntu kigira kabiri twifuza twifuza ko nibura wese ushobora kunguruza tugakugwa impande y'umupaka w'u Burundi kubera ko niyo surutse y'ibibazo byose twaba twahuye nabyo kuko birorohera cyane abagizi ba nabi kuza agakozi bagomwe mu ikambi bakaca bisubirirayo ubu rero dufite amakenga adasanzwe ubu hari ingeso yaharawe mu ijoro gusanga nk'umubanyi yagiye utazi ukuntu bamutwaye kandi atwarwa n'igipolisi cya tanzania agaca atwarwa n'abandi bantu batamenyekana ukajya usanga rero ubu rero mu miryango amarira ni menshi cyane nkumva rero izo ntumbero tuba dufitemo ibibazo bidasanzwe byo kwiyumvira ko umwanya n'umwanya twebwe impunzi bazize batwara umwe umwe umwe umwe umwe umwe gushika yaho twese tuzosanga duhereyeyo ikindi kintu ushobora gusaba ntushobora gusaba leta ya tanzania hamwe na un ko boshobora kuturonderera uburyo bwo kugira ngo tujye turatembera mu gihugu cyose dufite ubwigenge kuko kuko baba babivuga ko babitangiye kubitanga nk'inyarugoso nta byemeza ijana ku ijana ko ubwo burenganzira ari bwo batanze kugira ngo impunzi izogende yisanzuye
renata wowe mu magambo make cyane icyo usaba ni iki mu masegonda atarenze mirongo itatu
ikintu nasaba ni uko umutekano wa twebwe impunzi kweri wo kubahirizwa bihagije kuko urabye kuba twoba tugomba urabye abantu baba ariko barasubizwa mu gihugu batariko barabyifuza ukaca uraba abantu baza bafatwa mu ijoro umuntu akagenda wakurikirana ugakurikira ku ipolisi ugakurikira ikibondo ukabura irengero uca umenga nyene ntitura abantu umuntu asigaye agatwarwa buhene ugahiga irengero ukabura n'abantu benshi benshi bamaze kubura ababo kandi baza gutorwa mu ijoro abaje kubatora baza ba batambaye impuzu zibaranga ngo umuntu akurikira imodoka wakabarahise umuntu yakurikirana uwiwe akabura n'irengero rero cyiza ntusaba nuko umutekano wacu wohagurukirwa cyangwa ari umuntu aje gufatwa agafatwa basi ku mutaga agatwarwa abantu babona na n'abantu baza saa yindwi z'ijoro wowe utuguruye ubwirwa n'umugere umugere umuntu nisohoka umuntu aca agenda burya umuntu yurizwa imodoka bukewe uja kubaza ku gituba cya polisi akubwira ati uwo muntu ngaha ntawe uhari ngo reka tukubarize ikibondo wakurikirana uwo muntu ukatebuka buri irengero ryiwe umutekano wacu uko twahungiye ngaha tuje duhunga umutekano wacu wari umeze nawe mu burundi mugana aho twahungiye byose ni bimwe renata niyunge ko ndagushimiye cyane kubw'umwanya waduhaye ndetse na simo barenga yabo nawe ndagushimiye nshimire namwe mwese bakunzi b'ijwi rya amerika cyane cyane impunzi z'abarundi zagiye ziduhamagara mu nkambi zitandukanye zo mu karere k'ibiyaga bigari nshimire injini daniel wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasil gebeyeho wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza